iyi ni radiyo ijwi rya amerika mubandanya kumviriza isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ho ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti zacu muri kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamirindi mwiriwe neza ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho mu burundi cnc yahagaritse mu gihe cy'amezi atatu igice kimwe cy'ikinyamakuru iwacu naho leta y'ubwongereza yatangiye iperereza ry'ibanze ku banyarwanda batanu bakekwaho ibyaha bya jenoside nta cyizere kirenze icyo narisangaga mu gitondo ariko ni umuyobozi w'igihugu ahagarariye ahangaha mu rwanda nta mpamvu n'imwe nta kwizera ibyo yambwiye ni ugutegereza nkabireba uyu rero ni minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge yari amaze kuganira na ambasaderi w'ubwongereza wamubwiye rero ko iri perereza ryatangiye
ku makuru yo hirya no hino ku isi muri afurika perezida trump yatangaje ko ibitero bya amerika muri siriya bishobora kuba canke bigafata igihe abanonotsi barenga cumi na batatu b'abanyafurika barimwo abanyarwanda bashobora kuba bazimanganye mu gihe bari mu nkino zo kunonora imitsi za commonwealth ziriko zibera muri australia mugume hafi y'amaradiyo yanyu aya makuru turagaruka ko mu kanya gatoya ku makuru avuga hirya no hino dutangure kuyerekeye amerika aho perezida donald trump yatangaje ko atigeze avuga igihe ibitero vya amerika ku gihugu ca siriya bizobera ko mu kwishura ku gitero cakoreshejwe cakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bivugwa ko vyagizwe ku basivile muri ico gihugu mu butumwa kuri twitter perezida trump yatangaje ko ibitero vya amerika bishobora kuba vuba canke bigafata igihe umunsi umwe inyuma y'uko agabishije ko amamisire agiye kuraswa muri siriya perezida trump yatangaje kandi yatangaje kandi ku munsi wa gatatu ko amerika kuri leta yiwe yakoze igikorwa igikomeye cyo gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu mu karere siriya irimwo abategetsi bo mu biro vya perezida bavuga ko trump ariko yiyumvira kugira ibitero vy'amamisire muri siriya nka bumwe mu buryo bwo kwishura ku gitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara cagizwe ku munsi wa gatandatu w'indwi uheze ku basivile muri siriya intego za leta ya siriya nizo zagirijwe icyo gitero abantu batari bake barishwe canke baragwara bivuye kuri icyo gitero cyabereye mu gisagara cya duma kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa siriya damas leta ya siriya yarahakanye ko yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangarije kuri televiziyo ko bafite ibimenyetso byemeza ko ari leta ya perezida bashar al assad yakoresheje ziriya ntwaro z'ubumara cyangwa se z'uburozi ku baturage b'inzirakarengane minisitiri w'intebe w'ubudage angela merkel we yatangarije abanyamakuru ko igihugu cye kitazifatanya n'ibindi mu bikorwa bya gisirikare muri siriya ariko ko ashyigikiye igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kumvikanisha ko nta wakwihanganira intwara z'ubumara umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga w'uburusiya maria sakarova we yatangaje ko uburusiya budashaka intambara ati ibihugu bivuga ko bishaka kurasa siriya bigomba kuzirikana ingaruka nta wahaye ibihugu by'uburengerazuba bw'isi uburenganzira bwo kuba abajandarume b'isi cyangwa se uburenganzira bwo kwigira abagenzacyaha abashinjacyaha abacamanza no gutanga igihano cyo kwica hagati aho amatsinda abiri y'abahanga b'umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'uburozi bagomba kujya muri siriya irya mbere riteganijwe ko rihagera uyu munsi irya kabiri rizahagera ejo bazaba bagiye gukora amatohoza kuri ziriya ntwaro z'ubumara n'iz'uburozi ibyo rero by'uko aba bahanga bazajya muri siriya byatangajwe na ambasaderi w'uburusiya mu muryango w'abibumbye bashar jafari
naho ku makuru yerekeye afurika umukandida yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu gihugu cya sierra leone samura kamara yituye sentare ntayegayizwa yo muri icyo gihugu mu ntumbero yo kutemera intsinzi ya julius biao ya kamara yamara yari yakeje biyo ku nsinzi yiwe mu ndwi iheze umuvugizi w'umugwi w'igihugu jejwe amatora albert masakwa yamenyesheje yaramenyeshejwe ku vyerekeye ingingo ya kamara ku muhingamo ku munsi wa gatatu avuga ko ivyo biri mu migenzo ya demokrasi mu vyo yitwariye imbere ya sentare ntayigayizwa kamara yakirije umugwi w'igihugu jejwe amatora ko watangaje intsinzi ya julius mada bio ku itariki zine z'ukwezi kwa kane ataravye ibitagenze neza mu matora vyibonekeje mu nshuro ya kabiri y'amatora ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu kubera izo mvo kamara asaba sentare ntayigayizwa gutegeka gukuraho iharurwa ry'amajwi yo mu bibanza vyabereyemwo ubusuma bw'amajwi asaba kandi gufuta itangazwa ry'intsinzi ya julius madabiyo yarahiye amasaha abiri inyuma y'uko intsinzi yiwe itangajwe ibirori vyo kumushikiriza icese ubutegetsi bitegekanijwe ku munsi wa gatandatu w'indwi ku mugwa mukuru wa sierra leone freetown
ibigo by'isuzuma ni ukuvuga laboratware bine bitandukanye byemeje ko koko sergei skripal n'umukobwa we yuliya bari bahitanywe n'intwaro z'ubumara ibi bigo bishamikiye ku muryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'uburozi ufite icyicaro irahe mu buholandi ibi bigo ariko byo gusuzuma ntibyavuze ubwo bumara ubwo ari bwo cyangwa se ngo bivuge uwaba yarabukoresheje ubwongereza bwo nk'uko mubizi ndetse n'inshuti zabwo barega uburusiya ko ari bwo bwagabye igitero kuri colonel sergei skripal n'umukobwa we uburusiya bwo burabihakana skripal yahoze ari, yahoze ari colonel mu nzego z'ubutasi za gisirikare z'uburusiya abantu bataramenyekana bari bamwivuganye we n'umukobwa we yuliya mu kwezi gushize mu mujyi wa salisbury mu bwongereza byavuyemo kwirukana abadiplomate amagana b'abarusiya mu bihugu bitandukanye
radiyo ijwi rya amerika i washington dc naho muri zimbabwe robert mugabe yahoze ari perezida w'icyo gihugu ntarasubiza imfunguruzo z'inyubakwa iri iruhande y'ingoro y'umukuru w'igihugu ivyo amezi atanu inyuma y'uko intwaro yiwe yamaze imyaka mirongo itatu n'indwi irangiye umuvugizi w'ibiro vya perezida george sharamba yemeje ayo makuru ibinyamakuru bitari bike vyaratangajwe no kubona mugabe atarakura ibintu vyiwe muri iyo nyubakwa iri iruhande y'ingoro ya perezida no kubona ko ata bimenyetso vyerekana ko afise imigambi kuva muri iyo nyubakwa yerekana umuvugizi w'ibiro vya perezida george sharamba amenyesha ko muri iki gihe mugabe ari muri singapore guhura n'abaganga biwe nk'uko abigenza kenshi sharamba yigeze kuba umuvugizi wa mugabe igihe yari perezida mu kiringo kirekire agerageza kumva mugabe mu kuvuga ko adashobora gukora mu minsi ibiri ibyo atashoboye gukora kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze tangaje ko badashaka kwerekana ko bashaka kumwirukana robert mugabe yatwaye zimbabwe kuva icyo gihugu cikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani yagirijwe n'abo batavuga rumwe ko yafashe amatungo ya leta nk'amatungo yiwe bwite ku yindi nkuru yerekeye afurika abandi banonotsi barenga batanu b'abanyafurika bashobora kuba bazimanganye mu gihe bari mu nkino zo kunonora imitsi za commonwealth aya makuru yatangajwe n'abateguye izo nkino n'umunsi ku wa kane ivyo ni nyuma y'uko abandi banonotsi umunani baturuka mu gihugu ca cameroon biketswe ko bazimanganye umunsi umwe w'imbere yaho abateguye inkino zo kunonora imitsi za commonwealth bemeje amakuru avuga ko abanonotsi bava mu bihugu vy'u rwanda na uganda bashobora kuba irengero ryabo ritazwi mu gihe bariko barondera kumenya ayo iyo abandi banonotsi babiri baturuka muri sierra leone bari umuyobozi mukuru w'inkino zo kunonora imitsi za commonwealth david grevenberg yabwiye abamenyeshamakuru ko bariko bakurikiranira hafi vyerekeye kubura kw'abo banonotsi amenyesha ko bariko bashimikira muri iki gihe ku vyerekeye gufasha mu gikorwa co kumenya abanonotsi irengero ryabo ritazwi muri iki gihe aho boba bari ikiringo c'amaviza y'abanonotsi bari mu nkino za commonwealth zihuza abanonotsi baturuka mu bihugu vyahoze bikoronijwe n'ubwongereza kizorangira ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gatanu inkino z'abanonotsi za commonwealth ziriko zibera muri iki gihe mu gihugu ca australia
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com voa akadomo com hanyuma turi no kuri facebook voa radiyo yacu noneho rero tujye mu biyaga bigari ubwongereza bwatangiye iperereza ry'ibanze ku banyarwanda batanu bakekwaho ibyaha bya jenoside na ambasaderi w'ubwongereza mu rwanda jo lamas lomas mu mbabarire ni jo lomas wabitangarije uyu munsi i kigali amaze kuganira na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson businge asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru leta y'u rwanda irishimira ko ubutabera bw'ubwongereza bwatangiye amaperereza ku rubanza ruregwamo abagabo batanu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi abaregwa ni vincent bajinya mutabaruka celestin munyaneza sharire ugira shebuja celestin na ntezirya emmanuel bose bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi minisitiri w'ubutabera johnson businge atangaza ko hari hashize imyaka cumi n'umwe leta y'u rwanda isaba y'ubwongereza kohereza mu rwanda aba bagabo ngo baze kuburanishirizwa mu gihugu icyitwa urwego rwabo rw'ibanze rukurikirana rukora iperereza ku byaha yambwiye ko rwabihaye uburemere bwabyo yambwiye ko iyo metropolitan police imaze gukora akazi kayo ibigeza kuri ku bushinjacyaha bwa kiriya gihugu bwitwa crown prosecution service nabwo bugafata umwanzuro wo kuregera urukiko cyangwa kutarengera urukiko bitewe n'uko bubibona hari icyizere muba mufite noneho ku buryo bijya bigiye kuva mu nzira nta cyizere kirenze icyo nari nsangaga mu gitondo ariko ni umuyobozi w'igihugu ahagarariye ahangaha mu rwanda nta mpamvu n'imwe nta kwizera ibyo yambwiye ni ugutegereza nkabireba mu kiganiro ambasaderi w'ubwongereza mu rwanda yahaye itangazamakuru nyuma y'ibiganiro yagiranye na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda yavuze ko ubugenzacyaha bw'ubwongereza bwatangiye iperereza ry'ibanze kuri bariya bagabo batanu bakekwaho ibyaha bya jenoside aragira ati twaganiriye ku bibazo bitandukanye birebana n'ubutabera nk'uko mushobora kuba mubyibaza twavuze ku bantu bakekwaho uruhare muri jenoside uba mu bwongereza nijeje minisitiri w'ubutabera ko iki ari ikibazo duha agaciro kanini gusa ni ikibazo kireba ubutabera ntabwo ari ikibazo cya politiki ntabwo dushobora kucyinjiramo polisi yatangije iperereza ry'ibanze kugira ngo irebe niba aba bantu bakurikiranwa n'amategeko y'ubwongereza icyemezo kikaba cyafatwa n'ubushinjacyaha gusa aya aracyari amaperereza y'ibanze gusa nijeje leta y'u rwanda iki ari ikibazo dukurikiranira hafi umwaka ushize nibwo urukiko rw'ikirenga mu bwongereza bwafashe umwanzuro wo kwanga kohereza mu rwanda aba bagabo batanu baregwa urukiko rw'ikirenga rwavugaga ko nta butabera babona ibintu byamaganywe cyane na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson busingi biriya ni ibinyoma biriya ntabwo ari byo hari ibihugu byinshi cyane amerika canada sweden denmark ubuhorandi bugande hari ibihugu byinshi byohereje ahangaha abantu barimo baraburana mujya mu nkiko mugakurikirana ntabwo ntekereza ko twaba dutegereje abaturuka mu bwongereza ngo babe ari bo batabona ubutabera hanyuma abandi bose babubone ibyo rero ntabwo ntekereza ko bifite ishingiro ariko ntabwo ari igihe umucamanza wa hariya ntabwo ari igihe ufata ibyemezo bya hariya uko babibonye wenda bashingiye ku bindi bintu ntazi ariko ntabwo ntekereza ko bifite ishingiro ko batabona ubutabera kuko namwe murabibona ahangaha aba bagabo batanu ubushinjacyaha bw'u rwanda bubakurikiranyweho ibyaha binyuranye vincent bajinya akekwaho kuba mu itsinda ryari rifitanye isano rya hafi na perezida juvenal habyarimana wari perezida w'u rwanda akaregwa gutegura no kwica abatutsi benshi muri kigali ubwo bwicanyi bwagiye bukorerwa muri za bariyeri ku bufatanye n'interahamwe mutabaruka celestine yahoze ari pasiteri mu itorero ry'abapantekote akekwaho kugira uruhare mu gufatanya n'interahamwe mu gutegura guhagarikira no gushyira mu bikorwa ubwicanyi bwakorewe abasaga ibihumbi makumyabiri barimo abagore abana n'abagabo baguye mu bisesero mu cyahoze ari komine ya bwakira muri perefegitura ya kibuye munyaneza sharire yari burugumesitiri w'iyahoze ari komine kinyamakara muri perefegitura ya gikongoro nawe aregwa kugira uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside ndetse no kuyobora ibitero byagabwaga ku mugezi wa mwogo muri gikongoro bikaba byaraguyemo abatutsi benshi naho celestin ugira shebuja nawe yahoze ari burugumesitiri wa komine kigoma muri perefegitura ya gitarama nawe aregwa gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside bivuga ko yatanze itegeko ku nterahamwe ryo kwica abatutsi bari bajyanywe ku biro bye bya komine abaha n'amabwiriza yo kujya guhiga abatutsi aho byakekwaga ko bihishe ngo bicwe ntezirya emmanuel we yahoze ari burugumesitiri wa komine mudasomwa muri perefegitura ya gikongoro aregwa kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi urwego rujejwe gucungera ukugena ibinyamakuru bikora mu gihugu cnc rwahagaritse mu kiringo c'amezi atatu igisata c'ikinyamakuru iwacu kijejwe kwakira ivyiyumviro vy'abakunzi bacu ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha amakuru wacu raymond zimana iyo ngingo yaciye ija mu ngiro ubwo nyene yejeje gushikirizwa n'uburongoye urwego rw'igihugu rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora kuri uyu wa gatatu ihagarika igisata kejeje kwakira ivyiyumviro vy'abasomyi rubrique commentaire mu kinyamakuru iwacu mu kiringo c'amezi atatu karenga ramadani umukuru w'urwego sense avuga ko ico kinyamakuru carese ivyiyumviro bitubahiriza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru birarengana kuri urwo rubuga twarasuzumye nk'ivyanditswe muri iwacu mu vyumviro bitangwa n'abasoma hari igihe nabo nyene bavuga ibintu bandika ibintu ugasanga bashishije umuntu kumucisha ku iradiyo canke ku kinyamakuru birarekuriwe ariko nukuraba ivyo avuze mu gihe bigiye kubiri n'amategeko nturekuriwe uri umunyamakuru kubireka bika- bikandikwa canke bikavugwa kuri ivyo rero iwacu twafashe ingingo muri sense yo guhagarika ku kiringo c'amezi atatu kijya gisata kijanye no gutanga ivyumviro ariko ku buhinga bwa none e, si kuri journal yandikwa amezi atatu bazotubwire yuko vyasubiye kuja mu buryo bandika bacishije ivyumviro vy'abantu nabo nyene bisunga amategeko kuko iradiyo ikinyamakuru si igikoresho c'umuntu ashaka gucoza uwundi ashaka gutuka uwundi ashaka kugenda kubiri n'amategeko oya ntibirekuriwe mu- mu mwuga wo guhanana no kumenyesha amakuru kiretse ico gisata cahagaritswe ico kinyamakuru nyene kiragabishwa ko gishobora gusubira gufatirwa ibindi bihano ikindi kinyamakuru cagabishijwe n'urwego sense ni ikinyamakuru roro nouveau hamwe n'iradiyo y'imico kama ramadan karenga arongoye sense avuga ko hamwe ivyo binyamakuru bitokwisuzuma bishobora gufatirwa ibihano radio kiritire nayo nyene mu kiganiro bacishije ku iradiyo kijanye n'imigenderanire hagati y'uburundi n'ishirahamwe mpuzamakungu hari ivyo nabo nyene bagiye baravuga bitajanye n'imigenzo bitisunze amategeko ivyo navyo turabisuzumye turavuga ko bobo ko ari ubwa mbere twagiye turabaha agasopo ico kimwe n'abandi abo ba journal iwacu sinavuze ibindi kuko bo n'ibindi barandika no mu congereza hamwe na journal Le Renouveau nabo nyene twabahaye gasopo kugira ngo bikosore hanyuma ntibasubire kwandika mu ndimi zitemerewe mu mategeko igihe baja kwiyandikisha hano baje kwiyandikisha ko bandika mu gifaransa gusa ni ukuvuga rero basubiye kwandika muri izo ndimi zitarekuriwe n'amategeko tuzoca tufata izindi ngingo igisata c'ivyiyumviro c'abasomyi mu kinyamakuru iwacu gifatiwe ibihano ku nshuro ya kabiri kuko muri bibiri na cumi na gatatu ico gisata cari cahagaritswe mu kiringo c'ukwezi kumwe ico gihe urwego sense rukaba rwagirije ikinyamakuru iwacu ko carese ivyiyumviro bityoza umukuru w'igihugu kandi bihungabanya umutekano w'igihugu birarengana kiretse ico gisata gushika ubu iradiyo ntumbero fm iracari mu bihano kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi na rimwe bibiri na cumi n'indwi iyo radiyo yahagaritswe mu kiringo c'amezi atandatu yagirijwe ko itakurikije ivyo yiyemeje kayedo charge n'urwego sense mu ntango z'uno mwaka umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe yarahagaritswe n'urwo rwego nyene mu kiringo c'amezi atatu inyuma y'amezi abiri ari mu bihano acaratezurirwa ejide nduwimana yari yagirijwe kuba atahaye agaciro incungu z'uburundi mu nkuru yari yakoze ku kungene hatunganywa ibirori vyo kwibuka izo ncungu ni mu gihe iradiyo ccib fm plus yatezuriwe mu mpera z'umwaka wa 2017 inyuma y'amezi abiri iri mu bihano yari yahagaritswe na sense mu kiringo c'amezi atatu kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi 2017 yagirijwe gushikiriza inkuru ku bijanye n'ubwicanyi bw'abarundi bwabereye i kamanyora mu gihugu ca kongo itisunze akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru no kutubahiriza intumbero ngenderwako y'iyo radiyo i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika urakoze remo kuri iyo nkuru tukiri kuri iyi nkuru rero antoine kaburahe ayoboye ikinyamakuru iwacu mu kiganiro na mugenzi wacu diane nininahazwe avuga ko ingingo yafatiwe icyo kinyamakuru ibabaje kandi ko ije kuniga ijambo ry'abaharugwa mu majana bahora bacisha ivyiyumviro vyabo kuri urwo rubuga iminsi yose
ni ingingo yatwabaje kandi yadutangaje rwose kubera ico gihandi abantu bavugira ko ico bifuza birakorwa ku masite internet nka yose tumaze imyaka cumi rero dukora abarundi abasomyi bakavuga ivyo bagaye ari vyo bagaye ubutegetsi ari vyo bagaye abanyapolitike ari vyo bagaye amashirahamwe eh, ya societe civile mbere n'ivyo bagaye ku kazi kacu nyene tugakora byari ibintu vyiza cane mu gihugu kivugaho kiri mu demokarasi yuko abantu bashobora gushikiriza ivyumviro ni ingingo rero yadutangaje kandi yatubabaje ico babasigurira bavuga ko bashimye kubihagarika ni nk'iki Eh, ntibatweretse neza bati eh, ni ibi kuko iyo batwereka umuntu yagushaka kwisigura eh, uyu uyu yavuze ibimbwa hari uwundi avuga ibi kuko kuri iyo forum basanga hariho u- u- uriko ara- ara- ara- arashigikira ibi ubundi agaca aza avuga agashigikira ibindi bida- bi- bidasa niho vyari biryoheye kuko abantu bahana ijambo jewe ku bwanje kuri forum hariho ivyiyumviro bitandukanye nta kundi mugabo urumva ni uko bimeze turavyakira nta naho twokwitwara muravyumva
urongoye urwego rujeje kugenzura uko ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC Karenga Ramadan avuga ko mu vyo yahoye ikinyamakuru canyu ari uko abacisha ivyumviro kuri urwo rubuga babicishijeho bitubahirije amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru muragenzura urwo rubuga mukaraba ivyandikwamwo hama muravye musanga mwebwe eh, biba vyubahirije ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu Burundi Eh, nca nokubwira yuko eh, nko mu bintu twahora turekura bikajako hari na vyinshi cyane tutarekurira kujako kubera hari usanga harimo eh, imvugo itaryoshe tuharonka nk'abantu bandika barenga nk'amajana abiri ku munsi mugabo uharuye ivyo twashirako twashirako nk'i- nk'icya gatatu Eh, ibindi umuntu a- akabigosora ntabishireko kuko usanga hari- hariho abatukana hariho abavuga imvugo itaryoheye amatwi ibyo twabikora iyo myaka cumi iheze nuvuga yuko eh, atanguranije ku bwanje n'abo dukorana twahora tubona mugabo twasanga abantu bavuga icyo biyumvira icyo batashimye cyangwa icyo bashimye ibyo vya- byari bisanzwe byari bisanzwe nicyo gituma mm, je mvuga nti birababaje kubona yuko eh, ico- ico gihanze cy'abantu baganirira ku byerekeye amakuru eh, bagihagaritse mugabo rero iyo umuntu agombye gutora amakosa yaratora ugomba kurya ntabwo urica gukoza niko umugani w'ikirundi kandi je nibaza yuko mu bisanzwe ubuhinga bwa none ingene bumeze ubu abantu bagombye kuvuga ku ku nkuru yavuzwe ntibabura aho bayivugira bashatse barashobora kubivugira n'ahandi nibaza yuko eh, bitari ngombwa kurinda eh, kugara urwo rubuga mugabo twebwe turubaha turubaha inzego eh, twaravyakiriye nta kundi mugategekanya gukora iki oya wokora iki Je, barugaye barugaye hama amezi atatu ni- ni- ni- nibacikura tuzo tuzo- tuzo- tuzosubira ture- tureke aba- abasomi basubire ba- ba- bashikirize ivyumviro mugabo urumva ubu ba- ba- ba- barugaye mvuga nokubwira iki nuko bimeze nibihe mugabo ntaco nuko nyene Antoine Kaburahe murongoye ikinyamakuru iwacu mu gihugu cy'u Burundi turabashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika Eh, murakoze diane nininahazwe na antoine kaburahe murakoze noneho dusubire mu rwanda uyu munsi minisitiri mushya w'ibikorwa remezo claver gatete yahererekanije ububasha n'uwasimbuye james musoni umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yakurikiranye uyu muhango mu ijambo rigufi yagejeje kubaraho mu muhango w'ihererekanyabubasha na minisitiri mushya w'ibikorwa remezo bwana james musoni wategekaga iyi minisiteri yashimye umukuru w'u rwanda paul kagame ku cyizere yari yaramugiriye mu nshingano yari yaramuhaye zo gutegeka iyi minisiteri n'ahandi yagiye ategeka bwana musoni yanashimye imikoranire myiza hagati ye na bagenzi be basigaye mu kazi yavuze ko yizeye ko ambasaderi claver gatete umusimbuye kuri uyu mwanya azafatanya n'abo asanze kandi ko ibintu bizakomeza kugenda neza hari byinshi bimaze gukorwa ariko hari na byinshi cyane bitegereje imbere gukorwa kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje eh, nk'igihugu cyacu simfite rero impungenge izo arizo zose ko nshingiye ku bunararibonye minisita gatete mfite ubuhanga n'ubushobozi ubwitange bwongera kuri iyi kipe iri aha ngaha irimo ba minisita of state n'abandi ba senior managers bari aha yuko muzagera ku nshingano zanyu minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi gatete nawe yashimye icyizere umukuru w'igihugu yamugiriye mu kumuhiza inshingano yizeza ko ku bufatanye na bagenzi be bazakora icyo basabwa ubu rero nje hano nk'umunyeshuri uje kwiga kugira ngo dufatanye twese nanone turebe ko twakomereza aho minisiteri yari igejeje under the leadership of outgoing minister musoni ubu tuzafatanya ariko tuzi neza ko inshingano ziremereye ariko ntabwo byatera impungenge cyane cyane tuzi timu yari iri uh, muri iki gikorwa turabona nta mpungenge zihari z'uburyo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tugere ku nshingano z'igihugu cyadushinze minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi claver gatete ageze kuri uyu mwanya yategekaga minisiteri y'imari n'igenamigambi kimwe mu bibazo by'ingutu bimutegereje birimo iby'imihanda yubakwa bihabanye n'uko biba byateganijwe ahanini kubera ibibazo bya ruswa bikunze kuvugwa muri uru rwego perezida kagame akimara kurahiriza guverinoma nshya muri manda ya gatatu yatangiye bibiri na cumi na karindwi yasabye ko byahinduka ibikorwa remezo minisitiri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagomba kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu minisitiri gatete yabwiye abanyamakuru ko iki kimuraje ishinga yuko birababaje kuko amafaranga menshi dushyira mu mihanda ni amafaranga aba yagujijwe ayo twaba twavanye mu baterankunga ni amafaranga tuba tuzishyura nk'umwenda ariko iyo adakoreshejwe neza kugira ngo tubone icyo amafaranga yagombaga gukora ibyo ngibyo ntabwo twaba tubonye umusaruro twaba twiteze niyo mpamvu rero kureba uburyo iyo mihanda ikorwa n'uburyo habaho maintenance y'iyo mihanda nyuma iyo imaze gukorwa kugira ngo ntiyangirike vuba ari akazi ari inshingano zacu tugomba kuzashyiramo imbaraga zidasanzwe james musoni kugeza ubu utarahabwa indi mirimo yakunze kubarizwa mu mirimo ikomeye ku butegetsi bwa perezida kagame uretse kuba ari n'umurwanashyaka ukomeye wa fpr inkotanyi riri ku butegetsi musoni yabayeho umutegetsi wungirije mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yategetseho minisiteri y'imari n'igenamigambi ategeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu anategeka minisiteri y'ibikorwa remezo kubera iyo mpamvu hari abari basigaye bamwita akazina ka supaminisita icyakora uku kuvanwa mu kazi kwa bwana musoni hari abakunze kubisesengura bakavuga ko bidatunguranye mu minsi minsi ishize mu buryo butamenyerewe muri kimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta hasohotsemo inkuru bamwe bavugaga ko yashyiraga ku karubanda uwari minisitiri musoni ubwo yasozaga umwiherero w'abategetsi bakuru mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare gabiro mu burasirazuba bw'u rwanda mu minsi ishize perezida kagame avuga ko bamwe mu bategetsi bakora icyo yita kwiremereza bidakwiye ntawe yigeze avuga mu mazina gusa hari abatangiye gukeka ko na musoni yari mu babwirwaga kuko na minisiteri yategekaga yakomojweho ati hari abaminisitiri bava mu ndege akazi kose kakorwaga ku kibuga cy'indege kagame kagahagarara kubera kubitaho mu bidakwiye ibintu byose bigahagarara aho kugira ngo wowe manager cyangwa polisi urashinzwe security we manager ushinzwe management ya airline ibintu byose birahagaze ugiye kwiruka inyuma ya minisita umanutse mu ndege hawo ni muco kigwa hehe urabagezeho urabakurikira hawo mu muhango w'ihererekanya w'ububasha bwana musoni yacishagamo akamwenyura bisanzwe ubundi akifata ku kananwa nk'umunyabibazo abari bashinzwe kugenera abanyamakuru kuvugana n'impande zombi bagennye minisitiri gatete gusa hari abanyamakuru bakurikiye bwana musoni ngo agire icyo abatangariza kandi byashobokaga ko hari icyo yari buvuge ariko abari hafi aho bahise babakumira vuba na bwangu ahita yinjira muri asanseri ya minisiteri hagati aho kandi hari inyandiko ndende ziri gucicikana bivugwa ko zanditswe n'abiyita abakozi b'ikigo cy'amazi isuku n'isukura wasaki gishamikiye kuri minisiteri musoni yategekaga ziravuga ko muri icyo kigo n'ibindi bishamikiye kuri minisiteri y'ibikorwa remezo musoni yari yarimitsemo ikene waba itonesha n'ikimenyane muri izo nyandiko zafatwa nk'impuruza hagaragaramo urutonde rw'abantu cumi na batandatu bakomeye muri wasake ngo bahawe akazi bidashingiye ku bushobozi ahubwo ko bose ngo baturutse uganda kuri bo byose bigamije kwimika icyo bita umuco w'irondakarere basanga waba intandaro yo gucamo abanyarwanda ibice bakavuga ko kuba utaruziranye na musoni byagoranaga kubona umwanya ukomeye hari amakuru bigoye kugenzura mu bwisanzure avuga ko james musoni yaba afungishijwe ijisho ariwe atemerewe gusohoka iyo baza kumutwemerera cyari mu by'ibanze twagombaga kumubaza twamuhamagaye kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mu kanya turasozera amakuru twari tubafitiye muri iki gihe y'amarato dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko atigeze avuga igihe ibitero vya amerika ku gihugu ca siriya bizobera ko mu kwishyura ku gitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bivugwa ko vyagizwe ku basivile muri ico gihugu hagati aho ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi birimo biravuga yuko ibimenyetso bihari byemeza ko leta ya perezida bashar al assad ariyo yakoresheje koko ziriya ntwaro z'ubumara cyangwa se z'uburozi ku baturage b'inzirakarengane uyu munsi perezida w'ubufaransa emmanuel macron yabishimangiye kuri televiziyo umukandida yatsinzwe mu matora muri sierra leone samura kamara yituye sentare ntayegarizwa muri icyo gihugu mu ntumbero yo kutemera insinzi ya julius biyo kamara yamara yari yakeje biyo ku nsinzi yiwe mu ndwi iheze naho ibigo by'isuzuma bine bitandukanye byemeje ko koko sergei skripal n'umukobwa we yuriya bari bahitanywe n'intwaro z'ubumara ariko ntibavuze izo ntwaro izo arizo cyangwa se uwaba yarazikoresheje amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fazil Begebeyehu yadufashije gushira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo na Thomas Kamilindi murakarama